ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరిక్ ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda imisi yose i washington dc turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane muri kumwe nanje fide niyo ngabo ejo ku munsi wa gatatu perezida w'uburundi petero nkurunziza n'abarundi bahimbaje umunsi wo gutanga amakori n'amatagisi ico ni isano riri hagati y'amatagisi n'umutangakori amakori n'amatagisi niyo atuma turonka amara umutekano kuko abasirikare abapolisi abakora mwigendereza ntabwo bocungera igihugu cacu c'uburundi bakoresheje amatopito canke amabuye uyo ni perezida w'uburundi petero nkurunziza ejo ku munsi wa gatatu igipolisi cy'u rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bazindukiye mu gikorwa cyo gukangurira abanyagihugu igikorwa kigenewe kugabanya no gukumira impanuka zo mu mabarabara ejo kandi leta y'u rwanda yagiranye amasezerano yo gukorana na ekipe y'umupira w'amaguru paris saint germain yo mu gihugu cy'ubufaransa mu ntumbero yo guteza imbere ivyerekeye ingenzi mu rwanda nyamara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyis bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyis urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi turayahera mu yavugwa muri leta z'ubumwe za amerika abarimu batatu mu by'amategeko cyane cyane yerekeye ibwirizwa shingiro baturuka muri kaminuza zitandukanye zaha muri amerika babwiye kongere ya amerika ejo kuwa gatatu ko perezida donald trump yakoze ibyaha bituma akwiye guhugwa ku butegetsi mu gusaba Ukraine gutanguza amatohoza azomwungukira mu vya politike abo nabo ni Noah Feldman umwigisha muri kaminuza rurangiranwa y'i Harvard Pamela Karan yigisha amategeko muri kaminuza ya Stanford hamwe na Michael Gerald yigisha muri kaminuza ya leta ya North Carolina abo ko ari batatu batumwe ko n'abademokrate bose bahurije hamwe bavuga ko perezida Trump yitwara nk'umwami atarabwa n'amategeko kandi ko yakoze ibyaha biremereye biri mu ibwirizwa shingiro kandi bikwiye kuhanwa abarepublikani bashigikiye perezida Trump nabo batumye ko Jonathan Tory umwigisha w'amategeko muri kaminuza ya George Washington yavuze ko ikiganiro Trump yagiranye na perezida Zelensky w'Uburusiya kitari kibereye ariko ko atanzu yahiye ku buryo yoba imvo yo kumukura ku butegetsi uko kumviriza abahinga mu by'amategeko n'iyindi ntambwe ikozwe na komisiyo y'inama nshingamateka igejwe inzego z'ubutungane yiganjemo abademokrate ni mu twigoro two gukura perezida Donald Trump agira mirongo ine na gatanu ku butegetsi leta z'ubumwe za amerika na sudani bagiye kongera guhanahana abambasaderi ku nshuro ya mbere inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu ibyo bihugu ata ambasaderi biserukira bari mu bihugu byabo ibyo byashyikirijwe na mike pompeo umushikiranganji wa amerika agejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa gatatu iri tangazo ribaye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke ari mu rugendo rwe rwa mbere hani washington muri rugendo hamdoke arondera gushyigikirwa na amerika mu rugendo igihugu ciwe cafashe rugana ku ntwaro ya demokarasi inyuma yaho omar al bashir akuriwe ku butegetsi hamdoke yizeye kandi ko sudani izokurwa ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi ico gihugu cashizwemwo na amerika haraheze imyaka mirongo ibiri n'itanu
washington ijwi rya amerika ubwato bw'intambara bwa leta zunze ubumwe za amerika bwarafashe ico bise ivyuma vya misile vya irani bihishije byari bigiye ku barwanyi muri yemene nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi ba amerika ejo ku munsi wa gatatu amerika yamyagiriza irani guha ibirwanisho abarwanyi b'abahuti bamaze imyaka ine barwanya leta ya yemene ariko ubu ni ubwa mbere ibirwanisho by'ubuhinga bukomeye nk'ubwo bifatwa bija mu gihugu cya yemeni ubufaransa buri mu myiteguro ikomeye yo guhangana n'imyiyerekano mu gihugu cyose kuva kuri wa kane ishobora no kuzingamika ubuzima bw'icyo gihugu amasendika y'abakozi ahamagarira abanywanyi bayo kugarariza umugambi wa perezida emmanuel macron wo guhindura ibijyanye no gukukuruka amategeko y'ubufaransa agenga ibyo gukukuruka yamye kuva na kera ari ntahangarwa igihe hageragezwa kuyahindura mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu vyarateye imidugararo gushikaho perezida w'ico gihe jacques chirac abivamwo yemera ko aneshejwe
washington ijwi ry'amerika hano muri amerika musenyeri wa katolika ma richard malone yatanze imihoho mu kibanza ciwe mu gisagara ca buffalo muri leta ya new york ejo ku munsi wa gatatu ni nyuma yo kunegurwa ko yifashe nabi mu gukemura ibirego ku bitwaye nabi mu bijanye n'igitsina mu bakozi ba ekleziya leta ya vatikano yatangaje ko papa francisco yemeye iryo tanga imihoho rya malone ariko ntiyatanze imvo yabimutumye diyoseze ya buffalo yitwariwe n'abantu barenga amajana abiri na mirongo ibiri barega abapadiri kuba barabakoreye ibyaha bifatiye ku gitsina mushikiranganje wa mbere wa israeli benjamin netanyahu avuga ko ubutegetsi bwa irani bugeze ahatemba kandi ko israeli yiteguye guhangana n'agasomborotso ka irani netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo i lisbone ku mugwa mukuru wa portugal mu bindi biganiro n'abategetsi b'ico gihugu netanyahu arashimira perezida donald trump kuba asugereza cyane igihugu ca irani mu gihe mike pompeo nawe avuga ko ashigikiye abanyagihugu muri irani bakora imyiyerekano yo kurwanya ubutegetsi bw'ico gihugu
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkurunziza agereranya udatanga amakori n'amatagisi n'umwansi w'igihugu petero nkurunziza yabishikirije ejo kuwa gatatu igitega ku mugwa mukuru wa politike ahahimbarijwe umunsi w'igihugu wahariwe umutangakori ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikirizwa na mugenzi wacu tezire hatungimana ivyo birori vyo guhimbaza umunsi w'igihugu ugira kane wahariwe umutangakori wari watewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza yagarutse mu ijambo ryiwe ku kamaro k'amakori n'amatagisi ku gihugu n'abakibamwo amakori n'amatagisi niyo atuma igihugu kibaho niyo atuma ibyo byose mudusaba biboneka mudatanze amakori n'amatagisi nta mazi meza tworonka mudatanze amakori n'amatagisi nta muyaga nkuba tworonka mudatanze amakori n'amatagisi nta y'amababara meza mubonamo mwadusabye duca muri kaburimbi tworonka nta bibuga by'indege tworonka nta barabara b'indarayi tworonka kandi tudatanze amakuru n'amatagisi nta n'imiti yo kwivuza mworonka mu gihe mugwaye ntimworonka n'abavura kuko ayo makuru n'amatagisi niyo atuma twigisha abavuzi n'abaganga bashobora kubavura bafise ubuhinga amakuru n'amatagisi niyo atuma tugura ibyo twikenuza cane cane nko mu kwiyunguruza yaba ayo mamodoka ayo makinga ayo mapikipiki hari ikindi kizigenza w'abarundi yashikirije abarundi n'abakibamwo kuri rino genekerezo rya kane ukwezi kwa cumi na kabiri abarundi bahura bagahimbaza umunsi w'igihugu w'umutangakori ico ni isano riri hagati y'amatagisi n'umutangakori amakuru n'amatagisi niyo atuma turonka amara umutekano kuko abasirikare abapolisi abakora mu igendereza ntabwo bocungera igihugu cyacu cy'uburundi bakoresheje amatopito cyangwa amabuye kuko ibigwanisho bitwara amafaranga menshi harakigoro leta y'uburundi igira kugira bamwe mu barundi bashobore kwiyunguruza bakoresheje ivyuma binywa igitoro umukuru w'igihugu petero nkurunziza agashikiza ko amakori n'amatagisi ari vyo bifasha cane kugira abarundi boroherwe agereranije n'ababa mu bihugu bisangiye akarere n'uburundi kubiyunguruza batwagwa n'ivyuma bikoresha ibitoro mugiye kubaza muri afurika yose muze mubaze neza ahantu hari igiciro kiri hasi mu bitoro ni mu burundi kubera iki leta yikora ku makuru batagisi kugira ngo isahirize abenegihugu igitoro ikizimbe nicyo tuma twe kubikora n'umutima ubikunze hamvuze bikeya cyane nta gihugu ushobora kubaho ngo itere imbere ngo kiramirire abenegihugu bacu ati amakuru n'amatagisi abonetse uwari ku isonga ry'igihugu cy'u Burundi afise uko yitaba adatanga amakori n'amatagisi petero nkuru nziza asaba ikigongwe kuri aho hose hagiye hariboneka utunenge mu itangwa ry'ayo makori n'amatagisi agatera kamo abarongoye kwikubita agashi ninaco gituma rero utari bwatanga amakori n'amatagisi yateza kubitanga yihute kuko ariko arya imitsi bene wabo kandi reka dusubiza inyuma kandi notinya kubabwira neza yuko udatanga amakori n'amatagisi ntatane n'umwansi w'igihugu none udatanze amakori n'amatagisi ngo igihugu gikingigwe ubushinzi umwansi uyu munsi rero kaba akaryo keza kwisha ku munzane wateze gutanga ikori n'amatagisi ahubwo ubikore n'umutima ubikunze babikoze rero ni akaryo keza umukuru w'abantu bose mu gihugu n'ubatwara naje mbona akaryo gusaba imbabazi mu bose batatanze amakori n'amatagisi imana tubabarire cyane twabikoze ubutamenya ababikoze bose no kutamenya ngo bantu banje ngo bishwe no kutamenya ijambo ry'imana ribivuga urongoye ikigo cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR yamenyesheje ko igitigiri cy'abatanga kori n'amatagisi gitera ciyongera uko umwaka utashe komiseri mukuru wa OBR Odas Niyonzima akavuga ko mu mwaka wa 2014 bari ibihumbi 9 muri uno mwaka wa 2019 bakaba bagera ku bihumbi 97
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho igihugu cya uganda kivuga ko gifise amategeko n'inzego bikomeye bijejwe kurwanya ruswa amaraporo atandukanye yo hanze n'imbere mu gihugu akunda kwerekana ko ubutegetsi bwasinzikajwe na ruswa ni muri iyo ntumbero perezida yoweri museveni ejo kuwa gatatu yayoboye ibihumbi n'ibihumbi by'abanyauganda barimwo abakozi ba leta mu rugendo rw'ibirometero mirongo itanu mu gikorwa cyo kurwanya ruswa inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi imihanda itari mike mu mujyi wa kampala yari yafunzwe kugira ngo uyu muhango ukorwe mu mutekano agendera ku nkoni ifite ihango perezida museveni yatambukiye abandi bayobozi ba leta abakorera imiryango yigenga abayoboke b'ishaka rye rya nrm hamwe n'abandi baturage basanzwe muri urwo rugendo rw'ibirometero bitanu kuva ku kibuga cya constitution square kugera ku cya kororo aho yatangiye ijambo ryamaganye ruswa anahamagariza abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi gushyiraho inzira z'abaturage baje bakoresha gutanga amakuru ajyanye na ruswa
and a spiritual problem. Corrupt people are parasites.
ati ruswa ni ikibazo gikomoka kuri roho n'ingeso by'umuntu iyo ngeso mbi ituma ubikora aba nk'ikirondwe kinyunyuza amaraso mu nka ariko cyo ari ntacyo kiyiha abarya ruswa ni nk'ibirondwe abarya ruswa muri roho zabo bibwira ko bashobora kuba bakire igihe cyose maze kuri iyi si nta bukire buhoraho nigeze mbona bagira ahubwo mpenze ubwo butunzi buturutse mu bujura buri mu mwaka njye nabera sinari nibaho ariko ndi umukire sinari nigera niba ikintu cy'umuntu ariko ntabwo ndi umukene perezida museveni yavuze ko ruswa yamunze cyane cyane abayobozi bakuru n'ibigo bakuriye ndetse bamwe muri bo ngakaba bangamiye iterambere ry'igihugu kuko basubiza inyuma abashoramari bo basaba ruswa kugira ngo babemere gukorera mu gihugu avuga ko ubutegetsi bwe bushyiraho ibikorwa by'iterambere byaha abaturage akazi kuko iyo abantu batunze na ruswa ishobora kugabanuka yongeraho ko nubwo abatunze mu gihugu aribo bavugwaho ruswa cyane nko mu gihe abantu benshi bagikennye ruswa ntishobora gukika ari nayo mpamvu iterambere rya benshi rishobora gutuma ruswa igabanuka abakuru b'ibigo bya leta bitandukanye biyemeje guhasha ruswa muri ibyo bigo bakuriye mu masezerano bakoze ku mugaragaro nk'uyu mukuru w'ubucamanza mu gihugu bwana bati katurebe I, Bat Magunda Katurebe, Chief Justice of the Republic of Uganda.
ati nje bati magunda katurebe umukuru w'ubucamanza bwa uganda nje ku giti cyanjye hamwe n'ishami rya leta ry'ubutabera nkuriye twiyemeje gukorera mu mucyo gukorera akazi kacu mu gihe no kwanga ruswa twivuye inyuma mu kazi kacu ko gutanga serivisi y'ubutabera raporo y'umwaka ushize y'ikigo kigenzura ruswa ku isi Transparency International yerekana ko Uganda iza mu mwanya wa gatatu mu bihugu birimo ruswa ikabije muri Afurika y'Uburasirazuba inyuma y'u Burundi hamwe na Sudani y'Epfo kandi ku rwego rw'isi ku bihugu ijana na mirongo umunani icyo kigo cyakozemo ubushakashatsi uganda iza mu mwanya w'ijana na mirongo ine n'icyenda ku bihugu bivugwamo ruswa nyamara ariko zimwe mu mpirimbanyi zirwanya ruswa hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko iki gikorwa cy'uno munsi cyari nk'inkinamico kuko ubutegetsi bwa perezida museveni aribwo bwamunzwe na ruswa ngo akaba anakingira ikibaba bamushyigikira bafatirwa mu bikorwa bitandukanye bya ruswa mu gihe icyo gikorwa cyari kirimo kuba polisi yari irimo guhangana na kiza besigye hamwe n'abayoboke be besigye umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida museveni yari yaraye atangaje ko nawe agiye gutegura icyo gikorwa n'abayoboke be cyo kwamagana ruswa mu gihugu ndetse kinavuguruza ibyo ubutegetsi bwakoraga uno munsi avuga ko umuhango perezida museveni yarayoboye uno munsi wari uwo gushinyagurira abanyagihugu b'ubutegetsi bwe bwambuye uburenganzira bwa muntu bubikishije muri ruswa anashinja perezida museveni we ubwe guha abashingamategeko ruswa kugira ngo bahindure itegeko nshinga kumuha uburenganzira bwo gutegeka uganda ubuziraherezo nubwo igipolisi cyari cyagose urugo rwa Besigye kare kare mu gitondo yasohotse ariko aza guhagarikwa ataragera mu mujyi ni uko igipolisi kimusubiza iwe mu rugo kugira ngo adakora umuhango unyuranyije n'uwari wateguwe na leta ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igipolisi cy'u rwanda n'abandi bafatanyabikorwa ejo kuwa gatatu bazindukiye mu gikorwa cyo gukangurira abanyagihugu cyiswe gerayo amahoro ni igikorwa cyo gukangurira abanyagihugu kigenewe kugabanya no gukumira impanuka zo mu mabarabara zihitana abantu batari bake mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani impanuka zo mu mabarabara zahitanye ubuzima bw'abagera ku majana ane na mirongo itanu erike bagira ubusa mu nkuru y'idonido
uko bisobanurwa ubu bukangurambaga igipolisi cy'u rwanda cyisegera y'amahoro kigambiriye kugabanya impanuka zikagera kuri zeru ni ubukangurambaga cyane bureba abayobozi b'ibinyabiziga kuruta ndetse n'abanyamaguru ubu bukangurambaga bwagerayo amahoro kuri iyi nshuro ku rwego rw'igihugu bwabereye nyabugogo mu kigo gihuriramo imodoka zitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera avuga ko mu gihe ubu bukangurambaga bumaze butangiye bwagabanyije impanuka ku kigero kigaragara ejo bundi mu kwezi ngira ngo kwa cumi turimo gusuzuma twabonaga bimaze kugera ku gipimo hafi ya makumyabiri na kane ku ijana impanuka zirimo kugabanuka mu byumweru mirongo itatu tumaze umwaka ntushira ibyumweru mirongo itanu n'abiri twari twihaye tuzakora isuzuma rusange n'abafatanyabikorwa abantu bose twagiye dufatanya twicare turebe aho bitangeze neza ni hehe noneho umwaka utaha turebe ingamba twafata kugira ngo zirusheho twakoze byinshi ibigomba gukorwa n'abanyamaguru ibigomba gukorwa n'abatwara amatagisi ibigomba gukorwa n'abashoferi n'abagenzi muri rusange kandi turumva yuko kwigisha ni uguhozaho uretse ubu bukangurambaga bwiswe gerayo amahoro igipolisi cy'u rwanda gikora kiri n'abandi bafatanyabikorwa igipolisi cy'u rwanda kinamaze iminsi mu mikwawe yo guta muri yombi abayobozi b'ibinyabiziga batwara banyoye bamwe bakavuga ko ibi bihano ubwabyo biremereye kuko ufashwa atwaye ikinyabiziga yanyoye afungwa iminsi itanu ikinyabiziga cye nacyo kigafungwa kandi agacibwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ariko igipolisi cy'u rwanda cyo kikavuga ko ibyo gikora byose bishingiye ku mategeko ababyumva ukundi ngo byaba ari amarangamutima iyo wanyoye ibisindisha ku gipimo runaka mu gihe utemerewe gutwara ikinyabiziga ntabwo bakureka ngo ugende gusa kugira ngo ujye kwica abantu cyangwa nawe wiyica ubwawe niyo mpamvu ikinyabiziga bagiterura bakagikuraho kubera ko utabishoboye kugitwara ntabwo wemerewe ariko n'ikindi gikomeye cyane ni uko utabugendana n'umushoferi nyine niyo mpamvu dukangurira abantu ngo niba wanyoye ibisindisha ikinyabiziga kizaba gisiga aho ngaho cyangwa se ushake n'umuntu wagutwara washaka abashoferi washaka muvu hari amasosiyete hirya no hino atwara abantu ariko dutekereza yuko twebwe kandi nako bimeze dukurikiza amategeko maze rero uko abandi bantu babivuga twagiye tubibona babyandika hirya no hino babivuga ariko twebwe ikidushimisha nk'urwego rushinzwe umutekano ni uko hari n'abavuga benshi cyane yuko mu by'ukuri birimo kugabanya impanuka birimo kubungabunga ubuzima bw'abantu batakarizaga muri bu- gutwara impanuka zaterwa no gutwara ibinyabiziga wasinze uretse kuba ubu bukangurambaga bwa gerayo amahoro bwatangirijwe i nyabugogo mu mujyi wa kigali umuvugizi w'igipolisi yanabwiye itangazamakuru ko hirya no hino mu gihugu muri gare mirongo itatu bwose bwahabereye uku gushyira ingufu zidasanzwe mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu mihanda gukajije umurego kuruta nyuma y'aho umukuru w'igihugu paul kagame agaragarije ko bidakwiye ko abantu bakomeza gutakariza ubuzima bwabo mu mpanuka zo mu mihanda mu kwezi kwa cumi n'abiri abantu basoza umwaka igipolisi kivuga ko aribwo hakunze kugaragara umubare munini w'impanuka umuvugizi w'igipolisi akavuga ko bigomba kuba ikinyuranyo kuri uyu mwaka kwa cumi n'abiri ni uko mbo- murabizi ko habaho impanuka nyinshi turashaka rero ko uyu mwaka urangira ukwezi gusoza nubwo abantu bishima bishima cyane ariko nta mpanuka dushaka nubwo n'ubundi ariko bimeze ariko turabizi ko iki gihe haba harimo impanuka nyinshi cyane mu kwezi kwa cumi n'abiri kuba rero dutangiye kare ukwezi gutangira turumva yuko mu by'ukuri kandi eh, n'ubukangurambaga bumaze ibyumweru mirongo itatu bizajya kugera ikigihe mu bindi byumweru bi- bi- biza kugira ngo uyu mwaka ushire ari uko abanyarwanda bamaze kumva nta mpanuka rwose dukeneye ntayo dushaka ntayo twifuza kandi turumva yuko itazaba kubera ko ibipimo biragaragaza yuko impanuka zimaze kugabanuka uretse kuba kandi igipolisi cy'u rwanda kivuga ko impanuka nyinshi mu mihanda zikomoka ku bayobozi b'ibinyabiziga ntikibura no kwihanangiriza abanyamaguru kirabasaba ubushishozi mu mihanda birinda kuvugira kuri telefoni igihe bambukiranya umuhanda ndetse no kwirinda gushyira ekuteri mu matwi igihe bambukiranya imihanda kuko ngo byakunze kugaragara ko ariho impanuka nyinshi zikunze gukomoka ku ruhande rw'u rwanda imibare itangwa n'igipolisi cy'u rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani impanuka zo mu mihanda zahitanye abantu magana ane mirongo itandatu na batanu zikomeretsa abandi magana atandatu mirongo itanu na bane ni mu gihe kandi ku isi abasaga miliyoni imwe buri mwaka bapfa bazize impanuka n'abandi babarirwa muri miliyoni mirongo itanu zisigira ubumuga ehe wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ku yindi nkuru yeke u rwanda ejo ku munsi wa gatatu leta yagiranye amasezerano yo gukorana na ekipe y'umupira w'amaguru paris saint germain yo mu gihugu cy'ubufaransa mu ntumbero yo guteza imbere ivyerekeye ingenzi mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda aratubwira ibindi kuri iyi nkuru kuri uyu wa gatatu leta y'u rwanda yagiranye amasezerano n'ikipe y'umupira w'amaguru yo mu bufaransa paris saint germain muri gahunda ya sura u rwanda igamije kumenyekanisha igihugu no gukurura ba mukerarugendo n'abashoramari ku ruhande rumwe ndetse no gufasha paris saint germain kurushaho kwamamara ku rundi ruhande impande zombi ziratangaza ko zizungukira muri aya masezerano y'ubufatanye bushingiye ku muco n'ubugeni guharanira guhora ku isonga no guteza imbere umupira w'amaguru ku rubuga rwa twitter rw'ikigo gishinzwe iterambere mu rwanda rdb hari ubutumwa bugira buti uyu munsi u rwanda na paris saint germain bagiranye amasezerano y'ubufatanye agamije gushishikariza abatuye hirya no hino ku isi kumenya iterambere igihugu cyacu kirimo kugeraho no kurigiramo uruhare ikinyamakuru rofigaro cyo mu bufaransa cyandika ko aya masezerano y'ubufatanye atangizwa ku mugaragaro ku mukino wa paris saint germain na fc nantes kuri uyu wa gatatu aya masezerano avuga ko abakinnyi ba paris saint germain bazajya bambara imyenda yanditseho visit rwanda cyangwa sura u rwanda mu gihe barimo kwishyushya mbere y'umukino ibirango byamamaza u rwanda bizajya bigaragara no ku mbuga nkoranyambaga za paris saint germain ndetse no ku kibuga nyirizina binyuze muri aya masezerano kandi icyayi cy'u rwanda kigiye gutangira gucuruzwa mu runywero rwo kuri stade ya parc de prince ya paris saint germain mark armstrong ushinzwe ibirebana n'ubufatanye mu ikipe ya paris saint germain atangaza ko hari byinshi bazungukira muri iyi gahunda aragira ati dushimishijwe no kwakira u rwanda mu muryango wacu wa paris saint germain ubu bufatanye buzadufasha kurushaho gushinga imizi muri afurika tugenda twongera umubare w'abakunzi bacu muri uyu mugabane nta gushidikanya kandi ko ibi bizongera umuvuduko w'iterambere ry'u rwanda rikarushaho gukurura n'andi mahanga mu minsi iri imbere bamwe mu bakinnyi b'ibihangange ba paris saint germain ndetse n'abakanyujijeho muri iyi kipe bazatangira gusura u rwanda si ubwa mbere leta y'u rwanda isinyana amasezerano n'ikipe y'igihangange ku mugabane w'uburayi kuko guhera mu mwaka ushize iki gihugu cyahaye ikipe ya arsenal yo mu bwongereza akayabo ka miliyoni mirongo itatu z'amapawundi kugira ngo iyi kipe ijye yamamaza gahunda ya visit rwanda yari claude munyandinda i kigali
Lawrence Guy on the beat. They want for the money.
She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah. But I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah. If money no day, now wait till she get oh. She tell me say she go run away. She go run very bad away. Yeah. I said, rubber don't dare, the baby come the melon. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money. You see this life, no be so. I remember, remember the month of December. Don't have been no care, been no tender. You rejected my love cause I was broke. I've been the enter Okada high. From me to Mata straight to Alaba Hill. How I wish, say, you believe me. Back then in Bangwalada, those days in Union Abuja. You insist, hey, you don't need me. Can I try everything to spend my life with you? Hey, I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get up tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get up tomorrow. Say one for the money. If money no dey, now wait till she get oh. Now so she say she go run away. She go run very bad away. Yeah. As the rubber don't dey, the baby come the bell. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money.
Inshuti inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimurambigwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika